iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese muri kumwe na eugenia mukankusi ndabaramukije mwese mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu hano muri studio ya cumi n'umunani dufatanya mu guha mbese ubumenyi abacuruzi b'impunzi baturiye mu rwanda kugira ngo tubafashe bashobore kumenya ngo ni gute bakora ubucuruzi mu rwanda tukabigisha kubara amafaranga yinjiye n'ayasohotse ingene umuntu akora bizinesi mu rwanda uwo ni lidiya irambona ujejwe imigambi mu kigo inkomoko mu rwanda mu buryo bafasha impunzi kwirwanaho no kwibeshaho izi nkuru rero turaza kuzibagezaho ku buryo burambuye mu kanya ni mu kiganiro iwanyu mu ntara nk'uko mubimenyereye mugezwaho ubusanzwe na Diane Ninahazwe utabashije kuboneka uyu munsi nk'uko nabibabwiye rero muri kumwe na Eugenia Mukankusi mugume hafi ya radiyo yanyu turatangira tubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na Aloyizi Bigirimana
icegera cy'umukuru w'igihugu muri zimbabwe constantino chiwenga ari muri afurika y'epfo kwivuza ibikomere yatewe n'igisasu cyaturikijwe igihe bari mu myiyamamazo mu kwezi kwa gatandatu ayo makuru yashyikirijwe n'ikinyamakuru cya leta ejo ku munsi wa mbere grenade yaturikiye mu myiyamamazo ya politike yabereye mu gisagara cya kabiri cya burawayo yishe abantu babiri ikomeretsa gato perezida emerson munangagwa mu gicegera cy'umukuru w'igihugu kiwenga yakomeretse ariko bitarenze urugero munangagwa yagiriza abayoboke ba grace mugabe ni umutambukanyi wa robert mugabe ko ari bo bari inyuma y'icyo gitero kiwenga yari amaze indwi irenga atajya ahabona bituma haba amakenga ku magara yiwe yagiye muri afurika y'epfo wa kabiri nk'uko bishyikirizwa n'ikinyamakuru cyaho muri zimbabwe do herald muri afurika kandi igihugu cya gambia cyarashyizeho komisiyo ijejwe kumenya ukuri no kunywanisha abanyagihugu uzotohoza ibyaha byakozwe na leta y'uwahoze ari perezida yaya yame yagirizwa ku yagirizwa kuboreza igufa no kwica abatavuga rumwe nawe abahohotewe ababonye ibyabaye hamwe n'abagirizwa ibyo byaha bitekanijwe ko batangura kumvirizwa mu mpera z'uku kwezi ibikorwa byo kubumviriza bikazomara imyaka ibiri yame yatwaye imyaka mirongo ibiri n'ibiri inyuma yo gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane yahungiye muri Guinea Equatoriale mu kwezi kwa mbere bibiri na cumi n'indwi inyuma yo gutsindwa mu matora yashikanye ku butegetsi Perezida Adama Barrow
arakoze aroyizi bigira imana kuri aya makuru nshuti rero ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri facebook voa radiyo yacu no ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro iwanyu mu ntara ikaze mwese kubagitangira kutwumva ikigo cyitwa inkomoko kiri i kigali mu rwanda gihamagarira impunzi zose zikora urudandazwa ruciriritse ubucuruzi buto buto ziba mu mujyi wa kigali kujya kwiyandikisha kugira ngo zihabwe inyigisho ku buryo bakora neza ubucuruzi bwabo turaza rero inkuru kuyibagezaho muri uyu mwanya ukurikira ni inkuru mwateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri mu Rwanda ikigo inkomoko kivuga ko gifise intumbero yo kwigisha impunzi ziba mu rwanda uburyo bwo kwibeshaho n'imiryango yabo bakanateza imbere igihugu cabakiriye aho gusegerereza abarenga igihumbi nibo bitezwe guhabwa izo nyigisho uno mwaka ni umugambi ufashwe mu mugongo n'ishami mpuzamakungu ryitaye impunzi hcr leta ya amerika hamwe n'ubushikiranganji bwitaye impunzi mu rwanda lidiya irambona ajejwe imigambi muri ico kigo dufatanya mu guha mbese ubumenyi abacuruzi b'impunzi baturiye mu rwanda kugira ngo tubafashe bashobore kumenya ngo ni gute bakora ubucuruzi mu rwanda tukabigisha kubara eh, amafaranga yinjiye n'ayasohotse ingene umuntu akora bizinesi mu rwanda muri rusange ikindi nacyo tubahereza abajyanama eh, babagira inama uko bizinesi zabo zagenda zitera imbere tukabaha amafaranga inguzanyo so twatangiye guhera itariki ya mbere y'ukwa cumi tukaba twifuza kwakira impunzi zifite ubucuruzi buciriritse cyangwa bu- eh, bwagutse tukaba tuzabandika kugeza itariki mirongo itatu n'umwe z'ukwa cumi muri kigali ni ijana eh, nyamata ijana huye ijana hanyuma tukajya no mu nkambi tuzakora mu nkambi zose muri rusange ni igihumbi na magana atandatu tuzafata abamaze guhabwa inyigisho bavuga ko zabafashije yanike mpundu ni umurundi akiri muto akora udutako cyangwa udusharizo two kwambara mu izosi ku maboko no ku maguru cyane cyane utw'abakenyezi cyane cyane nk'ibijyanye no guharura uburyo winjiza gute usohora gute worangurira he kubera iki ibyo ni ibintu byinshi akenshi abantu tutaba tuzi eh, cyane cyane abantu bagitangura ubucuruzi rero ni kimwe mu bintu byamfashije cyane kugira ngo menye ndi hehe ngeze he nokora iki ntegura gute kazohoza ku bijyanye na bizinesi yanje kumenya ndacuruza iki ubu narahinduye kubera ko bwa mbere nakora byinshi ugasanga rimwe na rimwe hari igihe bi- bimwe bintu bimeze neza cyangwa ugasanga urahaye umuntu ikintu ejo akakigarukanira kubera ko usanga ikintu kitameze neza natamaje kubera ko ibyo nsanzwe nkora nsanzwe nkora ibijyanye n'ubudede ubu unye narahinduye nkora bike byiza bigasohoka neza singira ubwoba ngo araza kukingarukanira cyangwa araza kukigaya kubera ko kitari cyiza nditonda nkagikora ngakora cyiza nubwo kiba kizimbye ariko kirasohoka jacqueline nawe nyene ni impunzi y'umurundikazi asigaye afise icyo yita uruganda rw'amasabuni rumutungiye umuryango kubera ingurane yakuye muri gahunda y'inkomoko ubu usigaye mfise uruganda rwa savo likide isabuni y'amazi natanguye nkorera mu rugo mfise abana bane nkorera mu rugo twari dufise ibyumba bibiri nko- icyumba kimwe ndakibamwo ikindi ndagikoreramwo amasabuni bampaye amafaranga ubu sigaye mfise uruganda natanguye ku bihumbi majana abiri by'amanyarwanda ninjiza nk'ibi- nk'ibihumbi mirongo itatu ku munsi ariko kuva inkomoko impereye amafaranga ku kwezi ninjiza nk'imiliyoni zitatu nakuyemo inyungu nishyuye abakozi nkasigarana nk'ibihumbi magana atanu nari mfise umukozi umwe ariko ubu nsigaye mfise abakozi batandatu ubu nta kibazo mfise ku muryango wanjye ndabarihira amashure bakarya neza bakambara neza uwo mugambi inkomoko uvuga ko impunzi zitaratangura ibikorwa byo kwiteza imbere ata kinini ubafasha mu gihe u rwanda rurimo impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo itanu abenshi muri abo akaba ari abarundi icyo kigo kimenyesha ko igice kinini cyabo kizoshikirwa sinzi niba tuzabashikira bose nk'uko nabivuze twe dukorana n'aba- n'abasanzwe bako- bikorera abafise ubucuruzi muri rusange so bivuga ko abumva bose bafite ubucuruzi bi- bihuye n'ubushobozi tuzaba dufite twajya tubegera tuba dukorana nabo So, amafaranga biterwa n'ubucuruzi bwawe uko bungana nibwo tuguha amafaranga ukwiriye kandi ushobora gukoresha yatuma udahomba kubera ko n'inguzanyo urayishyura bivuga ko iyo udafite icyo uri gucuruza rero nubwo uje mu mahugurwa yacu nta kintu uvanamo cyane kuko ata kintu uba ufite ureberaho mu myaka itatu uwo mugambi umaze impunzi hafi ibihumbi bitanu ziramaze guhabwa inyigisho abane nabo baramaze kuronswa ingurane irenga ibihumbi mirongo irindwi na bitanu by'amadolari y'amerika ni hafi miliyoni mirongo itandatu y'amanyarwanda ibice mirongo itanu n'umunani ku ijana byabo ni abakenyezi mu baza kwakirwa uwo mwaka nabo ico kigo kivuga ko kizoshiramwo n'ibice bigera kuri mirongo ibiri ku ijana by'abanyarwanda pierre clave niyo nkuru i kigali ku bw'ijwi ry'amerika Pierre Claver urakoze cyane kuri iyi nkuru ku makuru rero yerekeye impunzi mu nkambi zitandukanye ejo twababwiye ibibazo muri rusange inkambi ya nduta ihura nabyo cyane cyane ah, birebana n'umutekano muke uyu munsi twanyarukiye mu nkambi ya nyarugusu umugabo w'impunzi twaganiriye ufi- wifuza- utifuje ko amazina ye atangazwa ku bw'umutekano yatangiye atubwira uko babayeho muri rusange ubuzima ngaha mu nkambi ya nyarugusu bwifashe nabi kuko umuntu naronka umwidega imvyo kandi ntidufashwa uko bikenewe umuntu ntaronera ico agomba urumva usohotse inyuma y'inkambi naho urumva ni ikibazo kigoranye ko ufashwe ni- n'inkoni uca ukubitwa nyene inkoni bigakomera cane kandi urumva ufise nk'ibintu vy'ivyasara vyinshi ubu bakwirukako kuko nk'abantu ba wakara bonyene barya ba- bagezweho ba wakara ibintu vy'ama- vya- bakoresha ibintu vy'amahera impesa urumva nabo nyene barirukwa ko cane akora nyegeye urumva abonye nk'abapolisi canke abasungusungu urumva acamanza akanyegera akaraba ahantu hagarara bakarengana urashaka kutubwira ko se nta mpunzi ibasha gukora ibikorwa by'ubucuruzi aho ngaho mu nkambi ubucuruzi buriho mbwa ibintu bito bito urumva nk'utuntu duto duto ibintu barekuriye n'ibintu by'indya gusa amavuta itomate ibiharagi imiceri naho nyene urumva ntusohoka inkambi ngo ugiye kubirani kubirangura nabaha babizana nyene babizanye mugaca mugaca ubirangura kubaha noneho muri rusange hose amagara y'impunzi yifashe gute amagara y'impunzi ku byerekeye nk'ibintu by'indwara ntidufashwa neza kuko imiti ntiboneka imiti batubwira ngo ntayiriho kandi umuntu iyo abonye ko indwara bikomeye ntibamutwara inyuma y'inkambi byihuta uravuga ku bitaro byegereye inkambi hafi ya nyarugusu Eh, eh, biriho biriho nyene bikorera mu nkambi nyene urumva umuntu arwaye nk'indwara zikomeye urabona ko benshi baca batwara nk'iyi mwanza canke imuhimbiri urumva biragorana urumva kugira bi- bagutware bimanza guca kure bakakubwira yuko ngo urindire uka- ugatonda nk'amezi abiri kandi wumva nawe uriko uraremba bigakomera urumva umuntu ntafashwa byihutirwa kabisa ku bintu vy'indwara kandi naha imiti batubwira ko ata miti iriho mugabo bakaca batubwira ngo ugende muyigure kandi ataho bayidandaza mubigenza mute rero niba mudashobora kugura umuti kandi mukaba mudashobora gusohoka mu nkambi iyo ashobora kugura urumva turondera hariho abantu nyene bikorera ivyabo nyene bo mu mpunzi nyene urumva urumva ni nk'ibintu vya magendo nyene urumva abantu bakora hajya kugira ngo nk'umuti naho nyene urumva afashwe ni ikibazo cafungwa abarundi bari mu nkambi ya nduta bavuga ko bafite ikibazo cy'umutekano aho mu nkambi ya nyarugusu ho umutekano bifashe gute umutekano urakwiye kuko kuko naho naho ubu nta nta ntuze nta mwonga ngo ubure isaco ngo ibidahiye kuko umutekano urameze neza gusa kuko nta bantu bahetse kugira ane kurwana cyangwa ngo abantu bicwe cyangwa abantu bakubitwe nko mu ntuze Uda- usohotse inkambi gusa niho aho ubona ibibazo by'inkoni kabisa noneho ubwo ingorane zikomeye mubona zibugarije muri kino gihe ni izihe mu nkambi ya nyarugusu ingorane tugira ni uko umuntu adasohoka inkambi ngo yirondere ikintu agomba canke ngo arime ahantu abona ko yo- yorima eh, ahindure bya bintu abona ko baduha ubusaza n'ifu ry'ubugori hari igihe baduha ubufu buboze cyangwa ubusaza budasa urumva ivyo byose urumva ko ari bituma umuntu asabaho nabi muri ino nkambi Mhm. uretse ikibazo cy'ibiribwa hari ikindi kibazo mubona kibakomereye muri kino gihe niba hari ikibazo kidukomereye nk'ikintu cyo kubaka urabona batubwira twubaka inzu tuku- ukayubaka guhera mu kwezi kwa gatandatu ukaba utararonka ibati canke ihema ryo gusirako urabona ko bavuga ngo baduhana n'ibiti byose ngo tumanike urumva nk'ubu bamwe ziko zirabomagurika aha turabona ko ari ibibazo bikomeye cyane ngaha mu nkambi bamwe uruzi urumva u- baca baryama nyene mu mazi nyene imvura nyene y'abanyagi mubigenza gute iyo mubonye ikibazo nk'icyo ngicyo mubwiye abababwiye ati nimwuba abababwiye ngo mwubake mukaba mwamaze kubaka inzu ikaba ihagaze ariko kandi ikongera ikabasenyukiraho iyo mubabwiye ibyo bibazo bababwira iki bo batubwira amabati ntayariho ibikoresho byose ngo ntabiriho urumva ko ari hatari byose bashaka kugira ngo ntabiriho mugabo ari bene batubwiye ngo twubake urumva guhera nko mu kwezi kwa gatandatu bagaca kubwira ngo ngo ntabiriho nko mu- muri ku kwezi kw'icumi Mm.
nk'ubu imvura ibaga imaze iminsi igwa abantu benshi bamaze iminsi barara ibaga mu mazi kabisa mu mazi hari igihe se bababwira bishobora kuzabonekera gusa ababironka baratubwira mugabo urumva ababironka batubwira ngo bironka abantu ngo batishoboye mugabo urumva bamwe hari igihe bakoresha n'amahera bakaka amahera kugira baronke ibyo mfashanyo noneho ni iki wabwira abashinzwe kwita ku mpunzi wabasaba iki ikintu ndabasaba ni uko bodufasha ni uko bodufasha yuko nk'ibintu byerekeye amagara y'abantu umuntu agiye kwivuza akaronka imiti kandi n'ibi bintu by'inzu bakabyihutira kuko urabona umuntu akubwiye ngo wubake ngo ndogufasha ugaca wubaka inzu nk'imetero zitandatu kuri zitatu urumva nawe udafise ihema usirako urumva bakubwiye ko bogufasha bakaca badufasha byihuta ibintu bitarayangara ngo kiyononekare
shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uburyo bwo gufasha urubyiruko rufite impano mu muziki cyane cyane ibyo bita tara mu ijambo ry'igifaransa mu nsengero ntibivugwaho rumwe hagati y'abayoboye insengero n'urubyiruko ibyo bikabera inzitizi urwo rubyiruko mu kwiteza imbere biri mu kiganiro kirongowe kirongowe na mugenzi wacu Diane Ndonse kibera i Bujumbura mu Burundi aratangira atwakirira abatumire musenyeri Eraste bigirimana arongoye isengero rya anglikani muri diyoseze ya bujumbura turabaramukije amahoro neza yego turamukije na mwebwe pasteur asher nizigimana murongoye ishyirahamwe rishigikira urwaruka mu burongozi no gukunda igihugu greenland alliance turabaramukije nanje ndabaramukije na mwebwe uh, barigumye regis batazira big zoe umwe mu bakorera mu muziki w'ibyimana na mwebwe turabaramukije turabaramukije yego musenyeri ikiganiro ko kiza kuvuga ku bijyanye n'ingene mushigikira abantu murongoye mu ngabire basanzwe bafise mu mpano zabo abo bantu mubashigikira gute mu isengero mu kubaherekeza muri izo ngabire zabo na cyane cyane muri abaye basanzwe bakora mu by'imiziki murakoze cyane mu isengero kenshi turaraba iby'ingabire z'abantu hariho abantu barahawe ingabire zitandukanye arashobora kuvuga ubutumwa mu ijambo ry'imana arashobora kuririmba arashobora kuba umusenzi arashobora kuba muri komite ya paruwase akaba urongoye abandi akaba umujyanama mu ishengero rero izo mpano zabo turazikurikirana turaziraba kandi izo ngabire ziradufasha mu gikorwa cy'imana rero turabashyigikira bwa mbere turabasengera kandi tukabatera intege kugira ngo babikore neza cyane cyane urwaruka ko nibo kazoza k'ishengero yego muravuze ko mubashigikira kugira ngo bashe kuzikoresha neza mbega birashika bakazikoresha nabi biciye mu nzira iziye yego hari aho umuntu ukumbure adatahura iby'ingabire ziwe cyane ugasanga nimba afite ingabire iyi n'iyi ashaka gukora n'icy'uwundi barashobora kuba ari umuririmbyi nimba ari umuririmbyi byaba byiza yuko akora icyo gikorwa cy'umuririmbyi hama ari umusiguzi nawe agakora igikorwa cyiwe cy'umusiguzi bikaba uburyo byo kuzuzanya kuko iyo bari mu ishengero rimwe baraheza bakuzuzanya kenshi nk'abantu baje gusenga dufate hari abaza mu rusengero nko ku munsi w'amakoraniro baje kumviriza indirimbo abandi bakaza baje kumviriza ijambo ry'imana umuvugabutumwa bamwe rero hari ababa bakunda ibi abandi bakunda ibi rero hari aho ushobora gusanga umuntu agira ati jyewe ko abantu bashimye indirimbo reka muri aya masaha abiri dayamare ndirimba bumviriye izi ndirimbo amabataye kandi mu ndirimbo ni ubutumwa bwiza abareka aravuga ubutumwa bwiza abareka aravuga ijambo ry'imana ariko kandi indirimbo zitaza kuronka umwanya wazo hama ijambo ry'imana umwanya waryo hama n'amasengesho rero ujya usanga umwanya utunganijwe neza igikorwa cyose kikagira igihe cyacyo kigakorwa ariko byose bikuduzanya cyangwa ugasanga ko nokongera ko ibyo akora n'ingendo yiwe ntibihuye n'ayangabire yiwe dufate n'umuririmbyi ariko akaba afite imyifato mbi dufate ngaha batanguye gukoresha nabi kuko si ukuririmba gusa cyangwa kuvuga ijambo ry'imana gusa ariko n'ingendo n'imyifato biravuga cyane kurusha amajambo cyangwa ibikorwa dukora agategerezwa kugendera mu majambo make ayo majambo akoresha mu ndirimbo ziwe akaba ari byo bimuranga yego cyane dukoresha ijambo ry'imana akwiye nawe nyine kurongorwa n'iryo jambo ry'imana yego bizowe mwebwe mwumva mwagukiwe muri ayo masengero mwebwe nk'abasanzwe bafite izo mpano yego uruhande rumwe kuko urumva ntibaza yuko bavuze umuririmbyi hariho igicapo cy'umuririmbyi naza ko nka nka papa rero abaririmbyi yakuze abona muga abaririmbyi je nakuze mbona si papa yakuze abona rero nka papa wanje avuze umuririmbyi imaje y'umuririmbyi aba afise je nanje imaje y'umuririmbyi mba afise usanga ari zibiri zitandukanye hari umuntu yavuze ngo ne plus enfant de son époque qu'enfant de ses parents ko abantu kenshi basa n'igihe cyabo kuruta uko baba basa n'ababyeyi babo ikintu nk'icyo nari yavuze kubera iki kubera jewe nje mu isengero nk'umuririmbyi nkafite iyo ngabire apana sinaje nk'umuririmbyi numvise ubutumwa nakijijwe mugabo bihuriranye na- umwe yari acapa undi yakina umupira undi yari umuririmbyi bumvise ko ntora ndi umuririmbyi facilement ikintu bashobora kumva ijya mbere ni uko petete nshaka kumuririmbyi mu isengero mugabo nka jewe personnellement nkoresha umuziki mu isengero ry'uburundi bakoresha gake n'uyuhe mbega still donc still umuziki nkoresha Mwotwibutse.
bamwe bayita rap abandi bakayita hip hop vraiment ni umuziki mushasha umva umuziki wavutse muri mirongo umunani bisigura ko na jewe unduta just imyaka nk'itanu cyangwa itandatu Mhm.
urumva mugabo numva nk'uwo muziki papa wanje arawuruta cyane donc ntawazi ndagivuze papa wanje tahure angana na musenyeri angana, Mm.
ahakwa kungana na pasteur Asher Ego, bisigura yuko mudatahurwa muri eh, muri iyo miziki yaka- i- i- y'akaranga k'ibindi bihugu t- atari imiziki isanzwe tumenyereye ngaha mu gihugu nko mu burundi nta muziki vraiment ngaho iwacu hari ndabizi abantu bakuze fasilima agaslowe baragatahura akazuke baragatahura akarege baragatahura ibyo byose nta na kimwe ari cyo mu burundi Mm, rero eh, nibaza yuko muri make twomvye gusa kuvuga muri make gusa Yego, muri ingorane make.
duhora tugira Aha.
ingorane duhora tugira kenshi nuko ko dufasha mu isengero nk'abaririmbyi tukagira louange na adoration facilement kuri iyo point baradutahura mu gihe hageze ko umuririmbyi azana projet yiwe eh apana yiwe mm, ikintu imana amushyize ku mutima mugo ugasanga swati ni ikikunganye cyari muri vision ya eglise arimwo cyane ikintu nk'icyo niho hacatangura kubera ingorane mugabo nanjye Mm.
ingorane eh, nanjye ingabire imana yampaye ntiyayimpaye ugira nkorere juste isengero nsengeramo gusa undi munsi kuko dimanche ndagira louange lundi mardi mercredi jeudi vendredi ngabire yanje ndayikoresha iki ifare ko na- mba ndiko ndayikoresha ikindi kintu rero kenshi iyo nje muri louange dimanche ni impore nje muri repetition mercredi ni impore hageze ko ucaka imana yashira umutima cette fois ngira ikintu kiri particulier kitari karima kitari kitari cyo kwisengera iwacu gusa Mhm.
cyatangura kuba utuntu two kunyurana iyo muri uwo muma Mm.
help irabura
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
pasteur asher eh, niyo nizigiye musanzwe mushigikira urwaruka mbega birashoboka ko urwaruka ruja muri ivyo bintu bijanye nu- n'imiziki na cane cane iyo mu gihe ca none bakongera bakaba mu bintu vy'imana bakaba mu burongozi bwo mu masengero birashoboka jewe ndizera yuko bishoboka Mhm.
kuko umuziki ni ubuhinga buba bufatiye ku ngabire imana yahaye umuntu novuga ko ubuhinga bwo kuvuza umuziki ni nk'iforoma y'itafari ushizemo ivyondo uronka itafari ry'ivyondo ushizemo isima uronka itafari y'isima igikomeye ni ico uwo muntu ariko aratanga akoresheje uwo muziki iyo ari umuntu yubaha imana uwo muziki awukoresha mu gusohora ibihimbara imana ijambo ry'imana rero aho mpagaze jewe naho um, Mm.
ego birakunda ko umuntu akoresha umuziki nk'igikoresho Hanze, kandi mm.
eh, hanze y'urusengero eh, Kikamwinjiriza agasohora indirimbo.
amafaranga.
ego abigize umwuga wiwe nta ngorane irimwo bimuhaye uburyo bwo kubaho ariko ngaho harakunda kuba ingorane iyo umuntu asamaye umuntu arashobora gushika igihe agwanira cyane kuronka amahera agaca atangura korosha ibintu bimwe bimwe kugira ngo ayo mafaranga yaronke ataravye neza arashobora gusanga na rya jambo ariko arahindukiza kugira ngo avuge ibiryohera abantu Ah, ntavuge ijambo ry'imana uko riri ngo rihanura abantu riba- ribereke amakosa barimwo aho niho yoba anyereye mugabo ah, iyo nayo ni ingorane ishikira abantu bose bariko barakora ibikorwa ubwavyo birashoboka atangorane biteye iyo umuntu yirinze imitego nka bene iyo Mm, bi- neza na neza mwebwe ingorane neza na neza mwagize nko mu isengero mushobora kuduha ko akarorero muti aha ntitwahahurije eh, n'uburongozi bw'isengero nari ndimwo byoba byagenze gute ni igiki mwaba mwarabomanye ko kijanye n'ico c'imyaka umuntu akuze adatahurira nouvelle generation jewe ndababara mugabo en même temps ndamwumva niza ku Mm.
conference ba mwisengero tuzigira imuhira papa wamubwiye kuja kwiga informatique kandi abona aza kuzi ibiharuro akaba yakuze azi ko umuntu watara ari umuntu yize medicine canke yize droit yagere kubona umwana wiwe agira droit na medicine kandi aravye amanota use kw'ishuri mugabo ukabona ko karema wowe igihe cose umubwiye ico ushaka agukonsidera ngo swati ntuzi icyo ushaka canke wowe warakuzi icyo ushaka kuruta ko wowe uzi icyo ushaka umuririmbyi yasohoye CD nkasaba nti dimanche muzoyivuge mu isengero ko nasohoye CD nkabona ko pasiteri bimugora kuvuga kuko kuko menga ariko agira urudandazwa me nivyo bintunze donc wategereza kubivuga neza ko nivyo bintunze Mhm.
kandi urabizi ko dimanche nkora si impembwe ngaha ku isengero na undi munsi nkaza muri rwanje nawe nyene sindabihembekwa mugo umunsi nkoze igikorwa gishobora kumpemba mu kumvuga ugaca utangura kudidinganya kare wahora umvuga neza umpamagaye dimanche Eh, donc vyahora biri fasile kuvuga reka duhamagara umwana wacu duhamagara nze mugabo agize ko nasohoye CD ishaka gutuma nakendo nk'ikintu bigaca bigorana rero nibaza yuko sindiko ndidoga nibaza yuko Ni- byabaye nka surprise ntavyo ntivyari vyariteguriwe ntavyo barigeze babona bobo bakira abajene challenge muga niyo Eh.
iyo habaye ikintu ba- nibaza ko ariko rero abatakoze bakibona baca babura ingene bacifatamwo reka twumve icyo musenyeri urasite abivugako Mm, murakoze cyane nagira ngo ngaruke kuri ibi bya regisi agira ati hari aho dukora ibikorwa abarongozi abapasiteri ntibadutahure Eh, birava kuri byinshi yavuze ko aribyo bivana n'imyaka cyane cyane nk'ibyo by'umuziki ati nk'umuziki mwebwe eh, yabageranije ati na, na papa wiwe ko muba mungana ko hari itandukaniro rinini ryo mu myaka yuko imiziki muba mwarakuriyemwo mwarabonye ko atariyo nabo babona ubu kandi iyo ubu ariyo baca bashaka kubamo cyane Eh, nagira ngo Ego.
mperaho nyine Eh.
biva kuri byinshi Mm, hariho n'ibikoresho n'imyaka, bakoresha hariho byose.
n'imyaka Mm.
kumbure hariho abatama bakunda amajwi aciye bugufi abana nabo abakiri bato murantunge si abana abakiri bato bashaka ibintu bivuga cyane hama batama natwe tugahita tugira tuti oya eh, gabanya gatoya ubu hariho komvura ihari turetse nuko aba bahinga bazana indirimbo bahinguye neza hari ikibazo gihari aho urwaruka ruvuga ati duhuza cyane amajwi abatama nabo twe tukavuga tuti mugabanya naye tukaba tugira ikibazo none tuzogira isengero y'u- y'abakiri bato urundi rusengero rw'abakuze rero hakwiye aho hantu kuraba aho twofatira hagati na hagati intumbero ikaba iki nimba ari ibiririmbwa nimba ari amajambo avugwa hajya mu rusengero yose afise igihe cyayo n'intumbero aya majambo aba afise hariho ushobora kuza rero avuga ati genda umu artiste jewe n'indirimbo yandyoheye kandi n'indirimbo iryohera abantu benshi aho gaca usanga kumbure ubutumwa burimwo wa wundi arongoye ishengero avuga ati bwoba muri kino gihe ariko wa muririmbyi nawe akavuga ati nanjye nashaka iki gihe nyine abantu bagaca ba- bapfa ivyo o, ukugene bamwe bashaka ibiri hejuru abandi biri hasi abandi akavuga ati muri kino gihe abandi ati oya ikindi nagira ngaruke ko ni inyifato kuko hajya umukozi w'imana ariko aravuga cyangwa uwo ari we wese ariko aravuga baramuraba uko yifashe ngira ntange nk'akarorero umuntu ajya mu rusengero ajya kuririmba cyangwa ajya kuvuga ubutumwa cyangwa ajya gusenga aho gace usanga by'ukuri twebwe turi abakristo kandi turi abanyafurika ntiyikwije Mm.
aje atikwije yambaye impuzu ngufi yambaye ni canke- umwigeme yambaye impuzu ngufi canke Ni ipantaro umu- ni igera umusore he- ni hepfo.
umugabo agiye Eh.
yiyambariye ipantaro umen- i- Igira ikoroke.
i- igira ikoroke cyangwa icyacuye mu mavi cyangwa yiyambariye ibutura wamutama harabiraba ati ni ukuri ubutumwa bwari bwiza ariko inyifato yabifuse byose Mm.
rero turavuga ubutumwa mu majambo no mu nyifato inyifato burya iravuga cyane kurusha amajambo tuvuga rero ngaha regisi aradutahure iryo turaryumako turagira tuti bira- biri no mu ndero ry'abakristo kandi b'abanyafurika hano rero mu bisagara biragoye ntibadutahura ariko tuguma dusemerera tukagira tuti basi ujye hajya mu rusengero niwikwize hama nibagenda hanze muri konseri muri konseri hariya ku kibuga naho nyine byari kuba byiza wikwije Bika- ariko hajya mu rusengero kubera kubaha imana turakara rwose muratubabarire kandi abantu bijya kugora batangura guta imigenzo Yego, batangura kumbure- guta inyifato ego reka tugarukize kino kiganiro hano kumbure tuzobigaruka ko ibindi tudashoboye kuvuga ko cane musenyeri eraste bigira imana nibutse ko murongo isengero rya anglikani muri diyoseze ya bujumbura turabakengurukiye turabashimiye namwe mwakoze kudutumira ego dushimiye na pasteur asher niyo nizigiye murongo y'ishyirahamwe rishigikira urwaruka mu bijanye n'uburongozi hamwe no gukunda igihugu namwebwe turabakengurukiye nego naje ndabashimiye namwebwe bari gume regis batazira big zoe umwe mu rwaruka ruri mu muziki urimba ibijyanye n'iby'imana namwebwe turabakengurukiye ko mwitavye ubutumire murakoze namwe mwakoze kudutumira ego diane ndonse nayo ndongoye kino kiganiro ndabakengurukiye diane ndonse n'abatumirwa bawe nawe tugushimire inshuti twari kumwe haniho dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri keri nashuwani na fasiri gebehu kuri mikoro ya rewujeniya mukankusi mbashimire rero mwese kuba mwateze amatwi kandi mbararikira ibindi biganiro byacu mu kanya harimo amakuru ku masaha atandukanye n'ikiganiro murisanga muzagukurikira mu masaha ya saa kumi mu rwanda no mu burundi mugire ibihe byiza